n'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muteze amatwi twongere guha ikazi abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na frederic nkurikije ateramije ibiganiro vy'iradiyo ijwi y'amerika uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira gitegurirwa mu rundi no guhera isa kumi na zibiri turabashikiriza umuziki ntimutange rero dutangure ibiganiro vyacu vyo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe
mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi bwakeye aho muri hose um, na mwanya makuru tugiye kubagezaho muri kumwe na Eugenie Mukankusi naho zina umunezero tuyahere muri eh, mu Burusiya na Siriya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyamabanga w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter yanenze bikomeye igikorwa cy'Uburusiya bwarashe bombe ku ngabo zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Siriya zishyigikiwe na Amerika mu majyepfo ya Siriya avugana n'abanyamakuru hejuru kuwa gatanu Carter yavuze ko abarwanyi bakubiswe n'ibitero by'indege z'Uburusiya aho barwanaga n'umutwe wa leta ya Kisilamu yavuze ko Uburusiya bwaba bwararashe ku barwanya ubutegetsi bwa Siriya bwabigambiriye ibi ngo bikaba byabinyuranije n'intego bwatangaje yo kurwanya umutwe wa leta ya Kisilamu cyangwa se bukaba bwararashe ari kuri abo barwanyi ari impanuka bitewe n'ubutasi budakora akazi kabwo neza umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa leta zunze ubumwe za amerika utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko indege z'uburusiya zari zimaze igihe zitagera muri ako karere karimo abarwanya ubutegetsi bwa siriya bashyigikiwe na amerika aho bagabweho igitero hafi ya are tanfa hafi y'umupaka wa siriya na iraq na yorodaniya yagize ati tuzasaba uburusiya ibisobanuro ku mpamvu zatumye bukora igikorwa nka kiriya kandi ibi ntibizongera kuba tukiri muri siriya abaserukira igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mu makungu bagera kuri mirongo itanu bashize igikumu ku rwandiko ruvuga ko uburyo leta ya perezida obama yabyifashemo nabi mu ku- mu gutorera umuti ingwano iri muri siriya ibyo byatangajwe na robert ford yaseruki- yaserukira leta zunze ubumwe za amerika muri siriya gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ubwo rwandiko rusaba ikoreshwa ry'ibitero by'indege za gisirikare kuri leta ya siriya ako kamo kiyongerezwa ry'ibi- ry'ibikorwa by'ibigwanisho bya gisirikare muri leta zunze ubumwe za amerika ku ntwaro ya siriya biratandukanye cyane n'imigambi yo mu gihe ca- yo mu gihe ya leta ya obama ishimikiye cyane cyane ku gufasha abarwa- abarwanya ubutegetsi gutuza leta ya kisilamu no gufasha utwigoro tugushiraho leta mfatakibanza muri siriya ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwemeje ko urwo rwandiko ari ugukuri yamara ntibwashatse kuvuga ku biri muri muri urwo rwandiko mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara cya copenhagen mu gi- mu gihugu cya denmark ejo ku munsi wa gatanu john kerry umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko azoganira ivyerekeye kuri urwo rwandiko niyatahuka i washington polisi y'amajyaruguru ya nigeria ivuga ko abarwanyi ba boko haramu barashe ku bantu barimo gushyingura uwabo muri leta ya adamawa bicamo cumi n'umunani abategetsi bavuga ko abandi bantu bakomerekeye mu gitero cyagabwe ku mudugudu wa kuda hanze ya madagari eh, kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera ababonye ibyabaye bavuga ko abarwanyi ba kisilamu bateye uwo mudugudu bari ku mapikipiki kandi ko barashe ku bantu bari mu kiriyo bavuga ko abenshi mu bahasize ubuzima ari abagore n'abana inteko zidasanzwe z'igihugu cya iraki ejo ku munsi wa gatanu zasubiye gufata ikibanza kirimwo inyubakwa za leta mu gisagara cya faruja cyari mu minwe ya leta ya kisilamu ivyo vyabaye- bibaye inyuma y'ingwano yari imaze imisi hafi- yari imaze hafi ukwezi inteko z'igihugu cya iraki zifashijwe n'ibitero by'indege zi- z'ingwano z'urunani ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika zashoboye gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu mu gihe co hagati mu gisagara mu gice cyo hagati mu gisagara ca Faruja umutegetsi mukuru w'igipolisi ca Iraq Lieutenant General Abdullah Wahab Abdul, Abdul Wahab Al Saadi avuga ko guhabuza igibanza kirimwo inyubakwa za leta ari ikimenyetso gikomeye kuri leta kubona yasubiye kubahiriza ubutegetsi bwayo muri ico gisagara leta ya Kiislamu yafashe igisagara ca Fallujah mu mwaka yafashe igisagara ca Fallujah mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yamara inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye mu kiringo c'ukwezi guheze inteko za leta ya Iraq zarashoboye gusubira gufata ihari- hafi igice c'ico gisagara abagwanyi ba leta ya Kiislamu bavugwa ko bahungiye mu burengero bw'igisagara ca Fallujah kubw'abategetsi bajejwe umutekano benshi mu bagwanyi ba leta ya Kiislamu bahunze igisagara ca Fallujah muri iyi ndwi imbere y'igitero ca nyuma c'inteko za leta mu kwihindura nk'abanyagihugu bariko barahunga ingwano mbere y'umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi kuwa mbere w'iki cyumweru gitaha ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr riravuga ko imfashanyo yihutirwa ikeneye ku mpunzi ibihumbi- miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana arindwi bo muri nigeria
ijwi ry'amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije rwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika indwara z'ibyuririzi zirabangamira abagwayi b'umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza mu gihe badafunguye neza ibyo biruko kandi mu gihe babwirizwa gufungura bikwiye bari ku miti nk'uko bihanurwa na oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi mu cegeranyo caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe muri rusangi abantu badafungura neza barabangamirwa n'indwara ya malariya na cane cane abari ku miti ipfupfahaza umugera wa sida tumenyeshe ko ibitigiri binini vy'abagwaye umugera wa sida ku isi biri mu karere ka afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara nk'uko biri mu cegeranyo ca oms co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane vyongeye ukudafungura neza ku bari ku miti ipfupfahaza ni intandaro y'igabanuka ry'abasirikare mu mubiri inkurikizi ni ugusinzikazwa n'umugera wa sida nk'uko vyashizwe ahabona n'ikigo c'ubushakashatsi ku ndwara ya sida hamwe n'indwara y'igitigu co mu gihugu ca kanada ubu vyibuhe bw'umurengera ku mugwayi wa sida buratuma benshi baheba gufungura bikwiye ku gutinya kuduza ibiro ivyo biruko mu gihe bimaze kuboneka ko abagwayi bamwe bamwe bari ku miti ipfupfahaza bagira ibiro birenze nk'uko vyashizwe ahabona n'ikigo citaho ibijanye n'amagara y'abanyagihugu co mu gihugu ca kanada mu kiganiro cacu c'uno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza kuri mikoro nk'uko muvyumva ijwi ni rya raisa lilian inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya makamba iri mu bumanuko bw'uburundi kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa kugira ngo bagendane umugera wa sida ntibahagarike umuti bitewe no kubura imfungurwa ruganira na mugenzanje alain ive irankunda habaye abaremeshakiyagoboza barabakurikirana babahimiriza no gufata imiti kubera ko ni kenshi iyo babonye yuko batangiye kuronka ka mitende baca bashaka kuyita nka leta yari ikwiye gukora ku bantu baganana umubwira wa sida yoraba ukuntu ibaronse uburyo dufate nk'ibintu byo gufungura ubusanzwe byohera mu kibano kuko ari aho usanga mu kibano bagenda aravuga ngo ujya ngo ujya akarabaye ngo afate imiti areke ngo ubundi ngo umugera ngo utegereza kumuhitana nuko mu gihe nk'abavyeyi canke nko mu muryango basanzwe bazi ko uwo muntu iyo barwaye umugera wa sida akaba bazi nuko ajya gutora iyo miti mu gihe babonye yayihagarikije bashobora kumukurikirana akaraba ati ko wayihagarikije hari abo bigora ugasanga barabuze ibifungurwa kubera ata buryo bafise
mu guhimiriza abo mu miryango y'uko babwirizwa kubakurikirana no kubaba hafi bakumva y'uko babwirizwa gukurikirana umurwayi wabo baraba y'uko no mu mfungurwa afungura ko hari akamaro zimugira ko hari imfungurwa usanga basabwa ko babwirizwa kuza barafungura kenshi bakaza baraba ko bozibaronse ni imiti isonzesha cyane birakenewe yuko ashobora kuronka ibyo afungura kugira ngo iyo ayifashe ntashobore kugira ingorane hagatangwa n'inyigisho kugira ngo akurikirane iyo miti yomara ikiringo kitari gito agendana uwo mugero
imfungurwa zirimo ndemamubiri nsanganyangaburo ntanganguvu hamwe n'ibyunyunyu zirakenewe ku bantu muri rusange na cyane cyane ku bari ku miti ifufahaza umugera wa sida abashakashatsi bahurikiye mu ishyirahamwe rifasha abantu ibijyanye no gufungura ryo muri canada bamenyesha ko umuntu umwe aba akwiye gufungura ku munsi ibifungurwa birimo imboga n'ibyamwa imfungurwa z'intete amata cyangwa ibiyakozwemwo tutibagiye inyama cyangwa n'ibizikozwe ukugira ikarashishi nabyo nyine ntibyohara kugira ngo bagwanye ibiro by'umurengera kuko bimaze kuboneka ko bamwe mu bari ku miti ipfufahaza babyibuha birenze kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida reka mugenzi wacu ara ivirankunda adushikane ku mugwa mukuru w'intara ya makamba adushikiriza inkuru yadutohoreje ku bagendana umugera wa sida ukudafungura indya zikwiye ko abagendana umugera wa sida gutuma bamana amagara make na cyane cyane bari ku muti upfufahaza iyo ndwara nk'uko twabiganiriye na bamwe mu bawugendana bo mu ntara ya makamba ahanini biva ku bukene bw'ibifungurwa aho ni mu gihe mirongo icyenda n'umunani ku ijana y'abasanzwe bafashwa n'amashyirahamwe yitaho abagendana umugera wa sida baba bagizwe n'abarimyi nk'uko vyemezwa n'ubugenduzi bw'intara y'ubuvuzi ya makamba mu gihe rero umwimbu ugabanutse bamwe mu bagendana umugera wa sida ntibaba bagifashe umuti neza rimwe na rimwe abagendana umugera wa sida barasaba impanuro ku baganga zijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura donate ngendakumana aba ku mutumba mworosi aratuyagira iyo ntafungura bikwiye naho ndaza nkitura abaganga bakambwira ngene ntegerezwa gufungura kandi bakampa n'umuti w'akayabagu bigatuma nsubira gufungura neza ugufungura kandi imfungurwa ku bagendana umubwira wa sida ntibahage bikwiye ni iyindi ntandaro yo gusiba gufata umuti upfufahaza uyo mugera adera butoyi amaze imyaka indwi ayinywa atubwira ko mu gihe atafunguye neza yumve ko ahaze uyo muti ahitamo kuwusiba ibizunguzungu no gucika intege nivyo biza imbere mu bibangamira adera butoyi mu gihe aba yasivye umuti izindi ngaruka zama zibonekeje ni nko guta ibiro n'igabanuka ry'abasoda barinda umubiri nk'uko vyashikiye leokadi keza k'imana aba ku mugwa mukuru wa makamba ibintu biruko kandi mu gihe iyo miti ubwayo ishobora gutuma uwuyiriko imumerera nabi atafunguye neza kirisina bazirutwabo amaze imyaka cumi n'ibiri ari ku miti ipfufahaza umugera wa sida arifatira ko akarorero imiti yoshobora kongera nabi kuko iyo waba wafata imiti udafunguye gutegerezwa kugirira ingaruka mba ntakenye ibyo mfungura tumenyeshe ko ishyirahamwe pamu ryahora rifata mu mugongo mu bijyanye n'ibifungurwa amashyirahamwe yitaho abagendana umugera wa sida ryahagaritse icyo gikorwa imyaka ibiri iraheze ibyo bikaba byatumye imiryango yaba ntaho nikora itoroherwa mu bijanye no gufata umuti upfufahaza kukaba nkako imfungurwa zahora ziyifasha mu kubaho kwa misi yose ntibakizironswa nk'uko amakuru dukura mu kigo INSS gifasha abagendana umugera wa sida cimakamba avyemeza twumvirize Beatrice Nirera ajejwe igisata co gutanga imiti no kwakira abantu mu kigo INSS cimakamba twebwe urumva nk'umuganga amubwira uti genda ugera gerageza urondere urabe no mu babanyi ugira iki utuntu twose urondere utuntu ushobora kurya nk'ubu urumvura niyo akubwiye ngo ntaco naronse njye ntaco nagira iki uramuhimiriza nyene ukagira mbwa natwe iyo hari ibintu ngaha kare ari nk'umuntu ubona ko ataco afise abo baramuha ayo mata akagenda akayakoresha naho biruko inyigisho zo gufata umuti ziguma zitangwa by'umwihariko beatrice nirera avuga ko ari ngombwa abantu bazironswe kuko ugusiba umuti upfufahaza biri mu bituma abagendana umugera wa sida bashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zifatiye ku ndwara z'ivyuririzi naho bamwe mu bagendana umugera wa sida badafata imiti kubera ko babuze ibifungurwa hari n'abandi bashima kuwufata kubera ko biri mu bibafasha ko amagara yabo atabandanya asinzikara denirda ndabambarire ni umuvyeyi amaze imyaka irenga itanu ariko umuti upfufahaza aba ku mutumba wa rutegama ndaronka duke dukenye tugufatisha uremera ukababazwa n'umuti ariko wawufashe ehe kubera iki kugira ngo nshobore gukira indwara ngwaye abagendana umugera wa sida barasaba bashimise ko ibisata biraba ibijanye no gukingira amagara yabo vyododora mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ifungurwa bahora baronswa zishobore kuboneka mu ntumbero yo kubandanya bafata umuti neza
abanonosoye ibijyanye no gufungura neza bokorera hamwe mu kwigisha ibijyanye n'ingene abarwayi bari ku miti bofungura ku neza y'amagara yabo ibyo byofasha kumenya neza ibyo bafungura kugira ntibibagirire ingaruka mbi ziturutse ku kutamenya nk'uko bihanurwa n'ishyirahamwe ryitaho uburimyi ku isi efawo uruhara rw'amareta nago nyine ntigohara aha ni nko gukarihishiriza ubwenge abizi ibijyanye no gufungura neza ikanabagwiza kugira ngo bakwire mu gihugu cyose byongeye kandi amareta yoshyiraho ibigo bikurikirana abantu aho nikora bakaronsa imfungurwa zikwiye nk'uko ishyirahamwe efawo ribandanya ribihanura ariko kandi amashyirahamwe yigenga nayo nyene yoshigikira abari ku miti ipfufahaza umugera wa sida amakuru dukura mu gihugu ca senegale atumenyesha ko amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'amashengero bagiye hamwe mu gutororokanya ibifungurwa vyo gufasha abo bagwayi kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza tega amatwi ikiyago twagiranye n'umugenduzi mukuru mu ntara y'ubuvuzi ya makamba Kamba Alexi Nijimbere aganina na mugenzanje Alain Yves Irankunda alexi nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya makamba ndabaramukije ndabaramukije namwe abagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza usanga hariho bamwe bamwe batayifata neza bivuye kuko bafise inzara mu miryango ico kibazo turakizi mu minsi iheze twari twasabye yuko abo bantu bofashwa shirahamwe pamu riratwumva rifatanije n'ikigo seneresi baragerageza kubaha ibifungurwa baraheze iminsi icyo gikorwa cyarahagaze ni kuki mutasubiye kubadodorera ahandi mu bindi bisata murazi yuko abagira neza bo bafise ibindi baraba by'iwabo kuvuga yuko abanyagihugu batari bake bafise imfungurwa turabahimiriza rero muje mu mashirahamwe bashobore bonyene kuronka utwo bashobora gufungura hoba hari icizere c'uko izo fungurwa hazogira igihe kandi zigasaba kandi kuboneka vuba bwa hafi kw'iryo shirahamwe pamu bagenda batubwira yuko bagenda nabo bagira ibibazo bijanye n'izi mpunzi ziri mu karere ko muri bino biyaga bigari mugabo baradushira mu muhanga yuko heza bakagaruka bakadufashiza abagwayi ni kuki mutafata nk'ingingo ifasha kugira ngo mushobore kuziganya umwimbu bimwe bita amahangara maze uyo mwimbu ukaba ujeje gushigikira bagendana umubwira wa sida mu gihe bageze kuri ubwo buzima iki kibazo uvuze ni ikibazo gikomeye cyane ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi busanze bufise amahangare amahangare atari make yubatswe muri izo ntumbero z'uko abenegihugu bokwigishwa kugira ngo baronse umwimbu ntibace bawumarira ku isoko ariko bamenye yuko batageza kuziganya ikizobafasha mu gihe bazoba umwimbu wabo barindiriye kuronka iyindi myimbu alexi nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya makamba ndabakengurukiye e, turabakengurukiye natwe
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiyaga dushikirije turuhuke gato mu kumviriza akaririmbo sida ngiyo yaririmbwe na rugeri nyange haridi batazira dogo eyi
Sida, mega watu fahe
bariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikro muri kumwe na hayisa lilian inamahoro uno munsi turiko tuyaga ku bijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uyu nawe akaba yiteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
je ikibazo nobaza muganga ko tumenyereye abagwayi bose bagiye kwa muganga babaha ibinini muganga akakubwira ati bivanye n'indwara urwaye n'imiti tugira tuguhe hagarika gufungura ibi n'ibi n'ibi none ku bagwayi b'umugera wa sida uba babaha imiti imwe cyangwa uburyo bwo gufungura bose batabunganya burya ikibereye ni ukugira umuntu agira amagara meza bagwaye indwara imwe tukabavura kumwe ku byerekeye gufungura naho no kubaho umuntu aragenda uko ashoboye akamukurikirana akamubwira ibibereye nawe agaheza akiyungunganya kugira ashobore kubironka ngo amaheze agira amagara meza mbaza ndakwishura
iyo miti ya sida iyo umurwayi yayifashe ndetse agakurikirana n'impanuro za muganga arashoboye gukira umugera wa sida ku buryo utosubira kwibonekeza iyo basubiye kandi kumufata ibipimo oya gushika ubu unye iyo umugera wa sida winjiye mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga yuko indwara iraheza ikibonekeza naho yafata umuti wo gupfupfahaza si ukuvuga yuko yakiza indwara ahubwo ya miti yamufashije kugira babasida biwe mu mubiri bakomere aheze amere neza mbaza ndakwishura
iyo miti itangwa iyo bishikira bose ntibarabe abatishoboye ngo babahe mikeya abishoboye nabo babahe myinshi hano turafise ikigo gikomeye citwa kamebu hari imiti bayituma ko hanze igaheza igashikirayo hama amavuriro akurikirana abantu barwaye umugera wa sida amashirahamwe eka n'ibitaro bikuru byose bagenda kuronderera iyo miti bifuza kugira bahereza abarwayi babo rero nivyo ko bishika yuko hariho amazu amwe amwe agurisha imiti usanga bagurisha iyo miti ya sida kuko babisabiye ruhusha
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nashaka kubaza ku bantu barwaye umugera ku miti baba batanga kwa muganga iyo binganya uburemere bose baba barwaye umugera ungana ego cyane imiti yo gupfupfahaza sida igenda irarutana inguvu nk'akarorero twotanga ni wa muntu atanga uyu muti wo gupfupfahaza ata munsi n'umwe arawujako rero hariho bishika yuko imiti ayifata nabi canke ikamunanira baraheza bakamuha iyindi miti ikomeye ndakubaza muganga ko tubona ku isi ubuhinga bwo kuvura buguma butera imbere muravuga imiti yo gupfupfahaza sida none nta buhinga burabonekaho sida wayivura igakira burundu gushika ubunye nta buhinga buraboneka ariko ico tuguma twizeye nuko abashakashatsi baguma bigaranye baraba basubira batohoza kugira umuti w'indwara ya sida vy'ukuri uboneka kugira ukize abo bose bayigwaye
ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umurwayi wa sida iyo agwaye sida usanga hariho n'izindi ndwara zimwandukira ugasanga mbere zozo zijya zifise inkomezi gusumba umugera wa sida akaba ari byo bice bituma biba n'ibimenyetso byerekana ko agwaye sida mbega iyo ariko arafata imiti n'iyo miti y'izo ndwara ayifatira icyarimwe cyangwa se abanza gufata umuti w'indwara imwe indwara yamaze gu- yamara gukira aga- agaheza agafata iy'uwundi iyo umuntu arwaye sida akagwara iyindi ndwara nk'akarorero twotanga akagwara nk'igituntu ashishikara gufata imiti y'igupfupfahaza bakongera bakamushirako imiti ivura indwara y'igituntu mbaza ndakwishura
ko tubona indwara zose nka zose ziri ku isi bazironkeye urucanco nta rucanco rwa sida rwogo baba bariko bariyumvira mu buhinga bwa none bw'ubuvuzi buboneka byose bariko bagira uko bashoboye kugira ngo rucanco canke umuti uvura burundu ingwara ya sida biboneke ariko ico mwomenya nuko impinga iracari ndende uravye ibikorwa bimaze gukorwa kuva aho uwo mugera ubonetse haraciye imyaka mirongo itatu irenga ukabona yuko hari abashakashatsi bagize uko bashoboye gushika ubu bataratora incanco muca mumva yuko ari ingwara ikomeye mbaza ndakwishura
mu gihe umurwayi agiye kwa muganga bakamuha imiti yo gupfupfa hasi baba bashobora kubabwira ibifungurwa baba bemerewe gufungura zitabatera ingorane iyo umuntu wese bamwakiriye bagaheza bakamushaka umuti wo gupfufahaza baramubwira inkurikizi y'imiti ariko arafata baramubwira ukuntu ategereza kwifata mu gufungura mu kubaho mu kuruhuka no kumuhanura kwimenyereza kwinonora imitsi kugira ubuzima bwiwe bwose abushishikare kandi n'iyo miti igende neza mu mubiri wiwe
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo sida ngiyo karugera inyange haridi batazirira dogo eyi duha ijambo abanywanyi bacu diyoneze ndiho ku bwayo yatwandikiye avuga ati narumvise ikiganiro kijanye n'abahuza ibitsina babisangiye sintegera neza icoba gituma abo bahuza ibitsina babisangiye bavyishimira kandi bazi ko ijambo ry'imana ribibuza abavyeyi babo babifisemo uruhara kuko bihera mu bwana muganga munyana twishurire n'uyu munywanyi diyonize ndiho ku bwayo ndakuramukije nibyo yuko abantu bahuza ibitsina kandi babisangiye baguma bibonekeza hano mu burundi kandi bakibonekeza no ku isi yose rero kuvuga ngo uragiriza abavyeyi ko bafisemo uruhara ivyigwa vyarerekanye yuko ari abantu bavuka bameze uko kandi n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ryarerekanye yuko atari ingwara ariko ari uko baremwe nico gituma rero ubona yuko basigaye babivuga kugira abantu babimenye
turashimiye damascene bukuru hamwe na diyoneze ndiho ku bwayo tutibagiye n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti uza gukira indwara arayirata bikubwiye iki kuvuga yuko iyo umuntu agwaye indwara akaza arayibwira dufate arwaye nk'indwara akaza arabibwira uwo nk'umuntu abona yuko yizigiye ashobora no kumurangira umuti agasanga iyo ndwara yayikize
bikubwiye iki
ni ukuvuga yuko mba urwaye ukabibwira nk'abagenzi cyangwa umuntu uwo ari we wese arashobora kugira icyo yagufasha wabimubwiye
bikubwiye iki
hajya urashobora kurwara indwara ukayihishamo ariko iyo ubwiye mugenzi wawe agashobora guterera icyiyumviro ahakurangira uburyo woronka umuti kw'iyo ndwara mugabo mu gihe wari wayigumijemwo uragwara ugasinzigara ukagera kure arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bari ku miti ifufahaza umugera wa sida nshimiye alain ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu ntara y'amakamba ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu n'imwe mirongo icenda n'imwe mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na raisa liliane inamahoro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turashimiye bagenzi bacu bo mu rundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa kumi na zibiri turashikiriza ikiganiro cy'umuziki nk'uko twama tubigira iminsi yose ku wa gatandatu nk'aya mangu
mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo muri iki gitondo kuri mikoro